mwaramutse neza dususuruke kuwa gatandatu ushize nabagejejeho igice cya mbere cy'ikiganiro nagiranye n'umuhanzi masabo nyangezi wari wadusuye hano muri studio z'ijwi ry'amerika nabasezeranije kubagezaho igice cya kabiri uyu munsi ushobora kandi gusanga ibi biganiro ku rubuga rwacu rwa interineti radiyo yacu voa akadomo komu kanda ahanditse ibiganiro maze ubone ahanditse umuziki naho masabo nyangezi rero igice cya kabiri cy'ikiganiro ufite umwimerere wawe ku giti cyawe mu buhanzi bwawe ntabwo ari igihe ubivuze abantu benshi barabimbwira hari n'abari mu bubirigi bajya banyandikira bakambwira bati udusubirize amasabo boshye ko ari igihe uba mu bubirigi Ruba- eh, ba- bijya bibaho ni uko ufite umwimerere nicyo navugaga uwo mwimerere abantu bakawukunda wawusobanura ute
umwimerere se mu mu mikini- mu mikinire mu haba buryo- mu mikinire haba mu mu kujyanisha amagambo kwandika mbese eh, indirimbo yawe ufite uburyo wandika ufite uburyo ushyiramo inanga byihariye Oui.
niko abantu bambwira Eh, birasukuye cyakora kuko kuko na- nize gitari ndi muri eh, ndi muri ntangiye koleji Nda- ndetse mu by'ukuri natangiriye kuri banjo hanyuma eh, banjo urayibona donc eh, hanyuma nza kuzamuka mfata gitari Eh, ariko natangiriye kuri solfeje niga solfeje ndu- n'umwarimu wacu w'umu- w'umubirigi w'umupadiri Eh, niwe rwose wandemye kuri kuri muri ubwo buhanzi yitwaga robert werner ubu ngubu yarashaje nyine niwe niwe nkesha mu by'ukuri eh, kuba narafo- narakoze iyo sitile y'ubwo- uwo mwimerere wanjye Eh, ni uku- indirimbo nyinshi buriya nazi nazihimbye ndi muri koleje Eh, uhereye kuri izo za dariya eh, uhereye no ku zindi zitwa ziriya za mm, mukamusoni zimwe zimwe zirimo mbese na- na na- na- ni- ni- n'ikiganza cye akosora ye- inspira Ni- ni ukuvuga ngo yara niwe wandemye kuri iyo muri ubwo buhanzi Eh, aho ngaho rwose icyubahiro nahabwa numva nabanza nkakimusunikira Eh, nuko. hanyuma rero ikindi ni uko mu mu bintu mpitamo kuvuga ibintu suje za za teme na nyenya mvuga ni teme ubundi zi- zirebana na sosiyete imibereho rusange ya ya rubanda Eh, y'abantu.
uko nagiye nkura yego naciye no muri ndirimbo z'abaadolescent ziriya za eh, zo mu bugimbi bwacu nyine za dali izo ngizo eh, gira hino wumve unyegereye n'iki ariko uretse indirimbo z'urukundo undi nizo abantu ba- ba- bahe- baheraho kuko nizo ziba zoroshye na inspiration umuntu aba ayifite ariko nageze aho nyine n- mfata n'izirebana n'ubwiza nu- butari ubw'abakobwa noneho ubwiza bw'igihugu Ubwiza cyacu bw'igihugu. narwo ni urukundo Eh, ni urukundo hanyuma eh, nza no kugera mu bibazo bi- bijyanye na na sosiyete Mm.
eh, bi- binyuranye binyuranye eh, aba- abana bo mu muhanda les enfants de la rue ni urugero eh, ayo maperefegitura nayo ni muri ya teme nakubwiye y'igihugu Mhm, ni Eh, abakavukire eh, kavukire nayo ni ikibazo cya waraye wiriwe genda cya- turabimukira baje gikomeye cya cyari byari bikomeye ibintu bya muri kiriya gihe expropriation Mm, ntabwo bijya byoroha n'ubu ngubu N'ubu ngubu biracyari- bajya bambwira ko nyine biracyarandagata bari d'actualité Eh, kandi niyo mpamvu nyine tuba twabikoze ni uko kugira ngo eh, ukangurira abantu ku- kureba ni nko gushyira eh, isitimu ahantu ku kibazo runaka kugira ngo ukimurike bakibone noneho gishakirwe ibisubizo bara nuko niyo umwimerere se iko kandi rero mpimba gutya ntabwo mpimba ari umuntu binsabye ni ibintu bi- binzamo kizana binzamo kubera ko ubwo mfite iyo sensibilité nuko hanyuma ugasiga n'umugani hanyuma rero nkagira Kuba- na, na arpeje nyine no mu façon yo gu- yo yo gucuranga gucapa, gitari nayo bavuga yuko harimo ubuhanga buriya bwo hejuru.
baza- buriya bazajya babi- babyiga muzajya mubyiga mu bisesengure Eh, ni uko rero ndimo mvuga ngo muri ubwo muri uko guhanga nyine byihariye usiga n'umugani umwe uwo gutegereza akamukamusoni byinjiye mu mvugo uwo mukamusoni yari mu ntoki none indirimbo ariko gutya za- zo zo mu- muri koleji nyine z'ubwana zi- ni umu- ni indirimbo gutya zabaga zihimbye ni ni kimwe n'iriya imvura yagwaga i kigali Imvura nta nubwo- yagwaga i Eh, Kigali nta nubwo nari nagera i kigali icyo gihe urabeshya dorere kandi uhavuga Bya- byari ibintu ariko ntabwo mvuga ngo ni ku muhanda uyu n'uyu runaka yego ariko iyo uyiririmba umuntu arakurikira ukabona kigali uko iteye n'imisozi yayo ni- n'imivu yagiraga yego Eh, nuko eh, nivugira ko ari mm, umuntu ya- wantwikiriye ariko eh, uwo nyine noneho si- simumenye ariko nanone nkaba nifuza kumumenya urumva Eh, kuko mukamusoni iyo yabaye kimomo gutegereza amajoro ibihumbi cumi n'umunani Mm.
baka- baka- bagakora imibare bikagera mu myaka mirongo itatu na Eh, umuntu urwo ni urukundo ruhambaye eh, eh, yari no mu- yari no mu gifaransa Eh, Eh, hari harimo na- n'uruhare rw'umupadiri wa- uwo nguwo wanyigishaga mm, Eh, nuko kuko urumva uyu ni kwa kundi bandika texite uka amagambo akaba agiye ajyanye ajyanye ajyanye ajyanye kuko kuko twari no mu ishuri rijyanye na byo urumva koleji ya kirisitoro yari yari mu mashuri ahambaye cyane eh, nuko- noneho rero nyine ubwo ku- ni umugani ariko sinzi impamvu n'abantu banayikunda kuko ntabwo ari histoire nziza irangira neza yego ariko Kuko nyine abantu ubwo- barayikunze iba umugani kuko kuko ubwo ubwo nyine yarashaje kandi ubundi yaritondaga ese watunyurije asigara noneho asigara noneho aba a- a- a- bamugereranya na bagenzi be ukuntu yarashaje noneho muri bagenzi be Mhm. erega no kubi- no kuvuga ngo ntabwo ari histoire nziza ntabwo ari amateka meza abantu bakunda n'ibintu bibabaje kuko ba- ba- burya barabibona mu buzima busanzwe Eh,
yarahabaye umwana umukobwa witwaga mukamusoni yari mwiza kuko imbere n'inyuma yaritondaga yaraberwaga yaramwaga n'imico myiza muri bagenzi be bose yari mwiza kuko imbere n'inyuma yaritondaga yaraberwaga mu bitaramo abahungu bose barwaniraga guceza nawe akabasubiza neza yisekera ye nimumveho ntabwo ndakura yarangwaga n'ubwitonzi muri bagenzi be bose akabasubiza neza yisekera nyine mumveho ntabwo ndakura umunyeshuri umwe bakundanaga wari ugiye kwiga mu mahanga yaramubwiye ati rukundo rwanjye ndagiye ari kuza ntegereze Wo, umwana yarizeraga kanda kamenya kwihangana da yaramushubija ati rukundo rwanjye genda nzagutegereza iteka yamwijeje ko azamutegereza imyaka magana na magana kuko yamutegereje amajoro ibihumbi cumi n'umunani
gusa washakaga ntako nashakaga rwose n'abandi inshuti z'ijwi ry'amerika masabo nyangezi yewe umuntu umufite hano muri studio wakwifuza kumugumana kuko hari byinshi yavuga hari byinshi yatwunguraho inama hari byinshi hari inyigisho nyinshi yaduha baba abahanzi cyane cyane abahanzi bakiri bato ariko no mu buzima busanzwe nk'uko babibabwiye inshuti z'ijwi ry'amerika aririmba ibintu by'ubuzima busanzwe bya buri wese nka mukamusoni nk'uko mubyumvise kandi ndahamya yuko kwinjira mu mugani bikaba umugani w'ikinyarwanda ni ukubera ko hashobora kuba hari abantu bibaho n'ubwo noneho rero masabo nyangezi twanzura wigeze gukomoza ku burenganzira kuko kuyavuga si ukuyamara Yeah.
wakomoje ku ku burenganzira bw'umuhanzi n'ibihanga- n'ibihangano bye umutungo we Mm. we ubibona ute ya ahangaha niho nyine ndavuga ngo nitujya tuganira namwe abanyamakuru mufite ubushobozi bwo gutambutsa amakuru aka- n'ibitekerezo mujye mudufasha gukangura ko gukangurira abaturage no- na sosiyete muri rusange ko u- umuhanzi iyo ahanga indirimbo cyangwa ibi- n'ibindi bihangano si indirimbo gusa a- a- afata igihe cye agafata mu bwonko bwe agafata mu bwenge bwe umuryango akawushyira ku ruhande rimwe na rimwe Eh, noneho ibyo bintu bikaza bikajya bikagira icyo bimarira aba- aba- aba- abamwumva Rwose, cyangwa ababibona rwose rwose Eh, yego rero mujye mutu- mudufasha gusobanura ko ubundi ako kazi niba ibyo bihangano bye bikoreshejwe yagombye kugira simvuga mu mushahara ariko yagira igihembo ikintu cyo kwerekana ko eh, ibyo bintu nyine koko ari ibintu by'ingirakamaro ni no kumuha agaciro ke Eh, akabibonamo ako kamaro nyine Mm.
kaka- kakamugeraho aha rero nyine ni ni ibintu by'uburenganzira bw'umuhanzi simbivugiye hano gusa nabitangiye muri mirongo icyenda na kabiri mu rwanda hanyuma muri urwo rugamba mwaje no kugera aho itegeko rya mbere rirengera uburenganzira bw'umuhanzi ribaho ryari risanzwe nicyo kibazo nyine twa- twashaka kumvikanisha ubuhanzi ibi- ibitegeko amategeko agenga uburenganzira bw'umuhanzi si umuhanzi uyashyiraho ashyirwaho na za leta nazo zishingiye ku bu- ku rushambikirane rw'amahanga niko- ni ni za prinsipe ziba zemewe Eh, niyo mpamvu nyine abantu bagomba kubyumva hanyuma rero iryo tegeko mu rwanda ubwo ryari riri- ryatangiye muri mirongo icyenda muri mirongo igihumbi kimwe magana cyenda mirongo inani na gatatu urumva ni hambere Mm.
noneho ribaho ariko riru- rirasinzira na leta ntirishyire mu bikorwa eh, kandi ariyo yarishyizeho ntirishyire mu bikorwa noneho ndetse ahubwo icyabibyukije yewe ni uko ubwo nyine nabisomye nabyumva mbisobanukiwe noneho haza umushinga wa televiziyo urabyibuka Mm.
ndavuga nti rero biriya ibintu nidu- tudahaguruka hari bizaba bihumiye kumira ari neza noze- ne- neza neza ibihangano byacu bizajya bikoreshwa Eh, gutyo ku buntu tugira ngo rwose amategeko ariho yubahirizwe Mm.
nta kindi twasabaga ntabwo twasabaga amategeko yi- yihariye yandi ariko icyo gihe narabahagurukije abaririmbyi bose bose impara bas- ba rugamba cyprien bose baje muri iyo muri iyo icyo gikorwa Mm.
dukora amanama tugerageza gus- ku- ku- ku- gukangurira bagenzi bacu hanyuma noneho dushaka rero no gukora negosiyasiyo na, na radiyo leta, eh.
radiyo orenfor niyo yari intuza eh, ifite radiyo imwe icyo gihe yego Eh, ubwo afite naguhaga mbese ka- amateka ya- ya- ya ntuza vuba na vuba Mm.
Eh, ariko nyine twahuye n'ingorane ntabwo byahuye ntibyatunganye ku buryo byageza n'aho eh, bihinduka icyo bita bahadoferi guhangana rwose ku buryo twageze aho turavuga tuti noneho amategeko ubwo na- yubahirizwe muhagarika indirimbo hanyuma tubaze dushake igisubizo Mhm.
hari umunsi radiyo twa- yahagaritse indirimbo twavuze tuti "Se- isaha uyu munsi tariki iyi n'iyi runaka um, saa sita z'ijoro mu- mu- mufunge mubyandikira direktori wa orenfo kuko izo ndirimbo barazifunga icyo gihe Mm.
ahubwo nyine bit- bitera ikibazo natwe tugira ubwoba nyuma
kandi kubera ko kubera ko mu gitondo radiyo yashyizeho muzika karasike eh, muzika karasike rero ubundi zashyirwagaho habaye kudeta cyangwa se habaye ya, ni kudeta ni yego noneho tu- turavuga tuti cyangwa abapfu bakomeye Eh, tuti baba- tuti bira- biradukoraho aha noneho nyine ariko ikibazo twari twakibajije mu buryo bwumvikana ni no kuzifunga byari ntabwo byari ibintu- binyuranyije Eh, ntabwo byari binyuranyije n'amategeko Eh, nuko biza kugeraho nyine turakomeza turanegosiya biranga ku buryo rwose n'intambara yasanze Intambara yatangiye muri mirongo icyenda.
bitarakemuka Eh, nuko ariko ubwo nyuma rero eh, ubu ngubu aho byari bigeze ubundi iryo tegeko ryageze aho rira- riranavugururwa mm, kandi nagize amahirwe yo ku muri mu mwaka w'ibihumbi bibiri na gatanu cyangwa na kane sinibuka mhm, eh, minisiteri yantumiye muri muri komisiyo yari ishinzwe komi- kuvugurura- uravuga minisiteri yari ishinzwe y'urubyiruko umuco Eh, eh, ishinzwe umuco yari minisiteri y'urubyiruko yego n'umuco yakoreraga hariya kuri stade amahoro Mm, Eh, noneho mm, bashyira mu bazi- bari bazi ko nyine nari muri nagize uruhare mu mu kubyutsa mu iby'iryo tegeko guharanira iryo tegeko ko ryubahirizwa noneho na hamwe n'abandi n'abantu ba- ba specialiste ba ba droit ba ki- ba economiste ba- ndetse n'abapolisi hari harimo ndi kumwe n'umu umuntu witwa Alain Mukurarinda wari wari procureur icyo gihe nawe kandi ari n'umuhanzi Eh, noneho nyine tu- tujya muri iyo ntuze turavugurura kuko amfi- mu by'ukuri ryagomba kuvugururwa kubera ko itegeko ryo muri mirongo inani na gatatu eh, ryavugaga ibintu bitanakigezweho nyuma ubwo hari haravutse za interineti hari haraje eh, n'andi masiporo tutavugaga icyo gihe za sede za ki eh, nuko nyine bisaba ko n- tujyamo tukareba ingingo ku yindi ibi- ibivugururwa kugira ngo bibe eh, Bijyane n'igihe.
eh, update nyine Yego.
eh, nuko hanyuma turabikora Eh, nyuma naje kuva mu rwanda eh, ariko eh, namenye ko iri tegeko ryari ryagiye Mm, Eh, rishyirwaho umukono na perezida wa repubulika eh, ritangira mbese rita- naho ritangiye kubahirizwa ariko ntabwo byari kubahirizwa mu by'ukuri ko hari eh, eh, izindi ibindi bintu byagomba gukorwa mhm, eh, byo kurishyira mu bikorwa mhm.
ni ukuvuga gushyiraho nka ibiro bishinzwe kumenya indirimbo n'izima- ni izande Izande.
Eh, burya biba n'ibintu byinshi ibintu- Ah, ibi- kandi biba- itegeko rirabiteganya.
eh, eh, rirabiteganya- rirabiteganya harimo na na za arete cyangwa za- zi- zi- zirishyira mu bi- mu bikorwa bikorwa, amateka nyine abi- arishyira mu bikorwa Ah, nuko ubwo rero nibyo ubu ngubu biki- biki- abantu bakiri mu kwijambaguzamo eh, nizera ko amaherezo bizumvikana ko eh, umuhanzi niyo niyo batangirira ku ma- ku- ku- ku mafaranga makeya yo banaga muri kese ya- y'abahanzi mhm.
makeya rwose ya- kugira ngo nyine umu- uwo muco u- utangizwe eh, byumvikane ko atari ko atari igitangaza ni- ni- niko Ni biteganijwe itegeko.
niko biteganijwe Eh, Eh, ubwo rero nibyo birimo ubu ngubu ntabwo biratungana ntabwo Ni- biratungana ni- kubera ntabwo biratungana neza ntabwo biratungana ntabwo ariko- nibuka igihe nigeze kuganira n'abahanzi barimo ba mugabo justin bose hamwe mu kiganiro bari nka batatu cyangwa bane Nu- ibyo ari byose twaganiriye nabo ah, hari abantu baje ba- bashinga ikintu kimeze nk'ikigo Mm, eh, cyo gufata abahanzi wowe rero ibyawe reka tubikurikirane tuku mm, tukumenyere umutungo wawe tu- dukurikirane ibijyana nawo noneho nawe tuzajya tuguhaho mm, bagasinyana amasezerano mhm, bamwe barabyemera abandi barabyanga mm.
ariko ukareba ugasanga ibiteganijwe mu itegeko ryose ntabwo bi- ntabwo birashyirwa mu bikorwa na gato hari za structure zigomba kujyaho iryo zinyuranye tegeko riracyafite ingorane n'ibyo racyafite ingorane niyo mpamvu tuvuga nyine ngo mujye mudufasha du- dusunike tuganisha kugira ngo kuko ni- nicyo cyerekana ko igihugu giteye imbere ni ni ibyo bintu byose ntabwo ntabwo ari ntabwo abahanzi ba- ba- ba- ba- nyine batagira u- uburenganzira bwabo bwa- bwaba butubahirizwa Mm, abahanzi bafite igice kinini cy'umurage w'igihugu ntabwo ntabwo rwose byakumvikana ubu ngubu hano muri bino bihugu tubamo ubona ko eh, umuntu ashobora no kuvuga ati "Ni- niyeguriye ubuhanzi mhm, akabukora bukaba umwuga we Eh, kandi niyo yabukora ari hobi nk'uko tubi- nk'uko ngiye mbikora ntibibujijwe ko eh, yaku- amategeko yakubahirizwa mhm.
Eh, rwose mujye mu- ni ukudufasha ndetse n'ibyo nabyo mbwira urubyiruko cyane cyane abasore ba- batangiye bo baravuga bati twe dukeneye kumenyekana tuzajyana indirimbo tuzishyire ku maradiyo eh, ariko nkababwira ko ubundi bagomba gusinya amasezerano Mhm.
Eh, kandi ariko nanone n'amaradiyo akaba- akagomba kubasansibiriza kugira ngo bafashe abahanzi bashyashya cyangwa bashyireho niyo bashyiraho amarushanwa bakajya barushanwa noneho ariko ikivuyemo kikanyura mu nzira z'amategeko Eh, icyo ngiki- icyo kintu rwose eh, mperutse gukora ikiganiro n'umuhanzi gutya ku yindi radiyo noneho tuvugana ko tu- no- twanzura twavuze ko dushishikariza urubyiruko rwo- rw'abanyarwanda ba- urubyiruko rw'iwacu ko ba- bafata ibintu bibiri icya mbere ni uku- kwibanda ku ku- ku nganzo y'ibintu by'iwacu bakabishyira ahagaragara bika- bigasohoka ni ukuvuga inganzo ndetse n'ibikoresho burya ibikoresho bya bya by'umuziki muzika inanga ibikoresho gakondo ikembe eh, umuduri umuduri n'ibindi n'ibindi na- Yego.
hari n'ibindi na mu- urusengo eh, Voilà, noneho ni- ni- ni byinshi icyo ni igipande kimwe ariko ikindi gipande ni ukuvuga ngo banamenye ko bagomba guharanira uburenganzira kugeza igihe eh, ikivi twebwe tuta- tutarimo ku- tutabashije kusa Mm, eh, bazaki- baza- kigeze ku ku ndunduro mbese yacyo mhm.
nuko na ibyo bintu byombi ni bira- bira- biruzuzanya kandi eh, tu- numva ngewe ubu ngubu aricyo cya- cya- cya- gikusanyirijemo ibitekerezo byose mfite kuri reka twizere yuko amaherezo kandi niyo maherezo bizajya mu bikorwa abahanzi b'abanyarwanda ba- bagere ba- amategeko abubahiriza maze rero nk'uko twabivuze ararekwa ntashira masabo nyangezi inshuti z'ijwi ry'amerika ndizera yuko tuzagira ubundi buryo bwo kuganira nanone birambuye mujye muduhamagara rwose yego tuzabikora kandi erega baba bafitiye inyota nibyo maze rero niba ntakugoye waduha nka i- u- utundi tunota tubiri kuri gitari yawe ku ndirimbo nanone wumva ikunezere hanyuma tukaba ariyo dusezeraniraho
reba ijuru ureba utunyenyeri isi n'utwiso twiza tw'abamarayika uyu mwezi utuje soko y'amahoro n'umunezero mwinshi ufite ku mutima Siga umucyo ijuru rirakeye uyu mwezi utuje utunyenyeri bitumurikire biduhituze ngwino mukunzi bitemberere Ah, uyu, uyu, uyu, uyu. tugendere kaganza mu kandi tujye mu kigali cyangwa ku irebero ku misozi ahirengeye cyane turebe ikibaya cy'urukundo rwacu yego umucyo ijuru rirakeye uyu mwezi utuje n'utunyenyeri bitumurikire biduhe ituze mwino mukunzi witemberere
ijwi ry'amerika mu kirundi n'ikinyarwanda ikiganiro cy'umuziki twari- twaganiraga na masabo nyangezi ni inararibonye nk'uko twabivuze muri iki kiganiro amaze imyaka hafi mirongo itanu acuranga ahimba aririmba masabo rero sinabona uko gushimira urakoze cyane Oya, nta- ni jyewe ahubwo gushimiye kuko umuhaye umwanya nyine wo gusuhuza abantu nkaba mbashuje aho bari hose bene wacu abanyarwanda aho bari hose kandi mm, baragiza eh, uyu murage nyine wo ku- ku- ku- kurwana ku buhanzi ku muco wacu eh, no kubaha ibihangano n'abahanzi n'ubuhanzi icyo kintu rwose ni umurage ukomeye cyane urakarama namwe mwese kandi inshuti z'ijwi ry'amerika cyane cyane by'umwihariko mwebwe inshuti za dususuruke ndabashimiye byimazeyo mugire wikendi nziza namwe murakarama
yarabaye umwana w'umukobwa witwaga mukamusoni yari mwiza kuko imbere n'inyuma yaritondaga yaraberwaga yarangwaga n'imico myiza muri bagenzi be bose yari mwiza kuko imbere n'inyuma yaritondaga yaraberwaga mu bitaramo abahungu bose barwaniraga guceza nawe akabasubiza neza yisekera jye nimwumveho ntabwo ndakura yarangwaga n'ubwitonzi muri bagenzi be bose akabasubiza neza yisekera jye nimwumveho ntabwo ndakura umunyeshuri umwe bakundanaga wari ugiye kwiga mu mahanga yaramubwiye ati rukundo rwanjye ndagiye ari kuza ntegereze uwo mwana yarizeraga kanda kanagira umutima yaramushubije ati rukundo rwanjye genda nzagutegereze iteka yamwijeje ko azamutegereza imyaka magana na magana kuko yamutegereje amajoro ibihumbi cumi n'umunani uwo mwana yabizeraga akamenya kwihangana da kuko yamutegereje amajoro ibihumbi cumi n'umunani urukundo ni nk'ibaba mu muyaga uwo mukunzi ntiyagarutse umukobwa we yishwe n'agahinda urukundo rwe rushiriraho